Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi muri kino gitondo c'umunsi wa gatatu itariki mirongo ibiri n'umunani z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muri studio i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Kaze mwese.
ubu mu itegeko twashyizemo ko agomba kugaragaza icyo yakoze muri iyo minsi mirongo itatu ishize ku buryo umucamanza icyemezo afata gishingira ku kazi umushinjacyaha yakoze uyu ni umushikiranganji ajejwe ubutungane mu rwanda johnson businge avuga ku buryo bushasha ubutungane bugiye gutangura gukora kugira igitigiri c'abanyororo bafunzwe mu rwanda kigabanuke iyo nkuru hamwe n'iyerekeye abarundi baba mu nkambi y'impunzi ya rusenda bategerezwa kwimugwa ahitwa murongwe n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi twazibateguriye tubahaye ikaze mwese reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwayateguriwe kandi mugiye kuyashikirizwa na mugenzi wacu aloise bigirimana amahoro neza aloise amahoro oriane tuyahere muri rdc uh, inama ya oni ijejwe kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi yarongereje ibikorwa vya monisco umurwi wa mbere munini w'abasirikare ba oni ku isi kugira ushobore gutegura amatora arindiranywe igishika muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo agamije gusezerera perezida joseph kabila iyo nteguro y'itegeko yateguwe n'ubufaransa yongera yemezwa n'inama ya bose yongereje ikiringo ca monisco gushika mu kwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenduza kandi yongerezwa ibikorwa birimwo gukingira abasivile gushika ku itariki y'amatora atekanijwe ku igenekerezo rya mirongo ibiri na gatatu z'ukwezi kwa cumi na kabiri uyu mwaka ambasaderi wa rdc muri onu inyase gata mavita ntiyashigikiye iyo ngingo yavuze ko izo nteko za onu zikwiye imbere ya byose kurwanya imigwi yitwaje ibirwanisho mu nyuma zibone gukingira abasivili no kugarukana amahoro mu ntara zo mu buseruko bw'ico gihugu igipolisi ca somaliya gitangaza ko umuntu yitwaje inkoho akekwa kuba uwakoze it- ukora iterabwoba yarashe yongera yica umushingamateka i mogadisho ku murwa mukuru wa somaliya ejo ku munsi wa kabiri umushingamateka rukiya abshir nor yarashwe ari mu rugo rwiwe muri district ya shibis ni ya Moga- muri mogadisho nk'uko igipolisi kibivuga abdiwakil abdulahi ni umukuru w'igipolisi muri district ya bondere yabwiye ijwi rya amerika ko uwo mushingamateka nor yakomeretse bikomeye mu nyuma acatwarwa mu bitaro i medina i mogadisho aho yasandabiye nor yari umushingamateka yatowe guserukira intara yo mu manuko bushira uburengero imwe mu zigize amaleta y'ico gihugu gushika ubu nta n'umwe ariyitirirwa ubwicanyi ariko abarwanyi ba al shababu nibo bamye bagirizwa kwicwa abashin- kwica abashingamateka abakozi hamwe n'abategetsi ba leta muri ico gihugu ca somaliya urunani rw'imigambwe iri ku butegetsi muri etiyopiya rwaratoye abiy ahmed ngo arurongore ibyo byashyikirijwe ejo ku munsi wa kabiri ni radiyo ya leta fana broadcasting corporation gutorerwa ayo mabanga bica bimuha uburenganzira bwo guca aho umushiranganji wa mbere wa etiyopiya agira gatatu mu myaka mirongo ibiri n'itatu ahmed asubiriye rero haile mariam de saleng yatanze imihoho mu kwezi guheze igihe hari uruhagarara rufatiye ku mvo za politike muri ico gihugu ca etiyopiya ubushinwa bwemeje kuri uyu munsi wa gatatu urugendo ipeke rwa perezida wa korea ya ruguru kim jong yune yiyemereye kandi ko yiteguriye inama na leta z'ubumwe za amerika mu mugambi wo gukura ibirwanisho vya nucleaire mu karere ko mu mazinga ya korea itorokanizo ry'amakuru ry'ubushinwa shine nouvelle ryashikirije ko kim jong yun yaganiriye na perezida w'ubushinwa shi jinping muri urwo rugendo yagize ipeke kuva ku munsi w'imana gushika kuri uyu wa gatatu urwo rugendo rwari rwatangajwe kuva ku munsi wa mbere ku mugoroba n'ibimeshamakuru vyo mu yapani byavuga ko hari umutegetsi mukuru wa korea ya ruguru yinjiye ipeke mu bushinwa ariko ntivyashoboye gutomora neza ko ari kim jong yune ibimenyesha makuru byo mu Bushinwa navyo vyari vyari- vyaririnze gutangaza urwo rugendo birindiriye ko Kim Jong Un asubira mu gihugu leta ya leta ya perezida donald trump iri mu mugambi wo guhagarika porogaramu yashi- yashiriweho gukingira abanyagihugu ba liberiya babaha muri leta zimwe za amerika kugira ntibasubizwe iwabo ku nguvu iyo porogaramu yategerezwa kurangira kuri uyu wa gatatu wa wa gatandatu muramabarira muri indwi tugiye kurangiza iyo porogaramu rero igiye kuzokongerwa uyundi mwaka umwe inyuma y'aho perezida donald trump asinyiye kongereza ico kiringo ibiro by'umukuru w'igihugu white house byashikirije ko igihugu ca liberia kitakiri mu ntambara kandi cateye intambwe mu kugarukana amahoro n'intwari ishimingiye kuri demokarasi umushikiranganji wa mbere wa israel benjamin netanyahu ejo ku munsi wa kabiri niho yasohoka ibitaro hadasahe vy'i yerusalemu aho yasuzumwe yasuzumwe ubushuhe bwari burenze urugero yari afise nk'uko itangazo ryashikirijwe n'ibiro vyiwe ribivuga netanyahu w'imyaka mirongo itandatu n'umunani y'amavuko yatowe ingwara ifatira mu bihimba byo guhema abaganga bamuhanuye kuruhuka no kubandanya afata imiti radiyo ya leta yatangaje ko inama y'ibiro vyiwe ijejwe ibibazo by'umutekano itegekanijwe kuri uyu munsi wa gatatu atakibuza ko iba mu gihe netanyahu atoyitaba kuri izo mvo z'amagara amukitse umushikiranganji wo kwivuna abansi wiwe niwe aca ayirongora nk'uko iradiyo ya leta yabishikirije
urakoze aloyize ku makuru avugwa hirya no hino ku isi udushikirije ubu nawe ni umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini abacitse ku icumu amajana umunani na mirongo ine ku myuzurire yadutse muri zone gitaza na nyaruhongoka ejo ku munsi wa kabiri barakiriwe icese mu kigwati cyo ku mutumba muyengo muri komine rumonge buramatari w'intara ya rumonge yahavuye yijeje imiryango yatanze ikibanza icyo kigwati cyubatswemwo ko bagiye kuronswa ahandi barima mu rumonge mugenzi wacu kirisi munezero aradushikiriza ibindi kuri iyi nkuru igihe cy'isaha zitandatu n'igice niho imiryango mirongo itandatu n'itatu yahora mu ikambi y'icashi muri komine bugarama yashika mu kigwati cyo ku mutumba mayengo abo bacitse ku icumu ku myuzurira yadutse mu gace ka nyaruhongoka haraciye imyaka ibiri bakiriwe n'intumwa za leta ziri kumwe n'abarongoye intara ya rumonge kumwe n'amashirahamwe oim na croix rouge ariko arabafasha abo bakiriwe bose hamwe ni abantu majana umunani na mirongo ine bakaba bagize imiryango ijana na mirongo itatu n'ine baje bava mu makambi bari baregeranijwemwo y'igitaza na cashi hakaba hari mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu karitasi mungu yashikanywe aho mu kigwati ku munsi wa mbere akavuga ko iri joro yariraye neza iri joro ntabwo ntasimye ndasye mu nzu kwanza namanza ndasenga ndasimira imana simira n'abakuru ba- baturondereye hamanza ndasinzira itiro ndaryamye ntiryagira urugero kubera twari tugowe cyane imvura yaragwa ugasanga dufise amateso ku bana abana tugakura uturago twari tuba turyamye ko basi usanga uburago bwazobye tukarosura kuryama imvura ihise ni ukuturonderera nk'ako gatahe tukadandaza niyo byizigiro twogira kandi niwo kubaho tworonka hejuru yabo bahuye n'imyuzurira ico kigwati cyo ku mutumba mayengo cakiriye imiryango mirongo ine yatanze hegitari indwi n'igice ico kigwati cubatswemwo nimbona theophile aserukira iyo miryango mirongo ine yatanze itongo ico kigwati cubatswemwo avuga ko barindiriye inshumbusho ya leta yego ubu bwa mbere haraciyemo utugorane ariko mu nyuma twarategetse turemeranya ko amatongo badutwaye bazodusubiriza ayandi Eh, ariko ayo matongo rero nta- turaronka turacarindiriye twarasezeranye ko buri muntu atwawe itongo bazomuha inzu muri izi nyubako Eh, mu nyuma bakazoca bamuha uburinganire bw'itongo bungana n'iri ba- n'iryo bamutwaye twifuza ko bobikora vuba tukaronka ako gataka kugira ngo natwe tuharangurire imirimo y'ibifungurwa bidutunga celestin nifasha musitanteri wa komine rumonge yijeje iyo miryango mirongo ine ko igiye kuronswa uburaro n'aho kurima abenegihugu bo muri cyabara amayengo bari basanzwe barimira hano by'ukuri kuko twaraciye mu mpinga nyinshi turarondera hirya no hino twasanze aho honyine niho hitwa hafi y'aho muherereye ahandi twari twaronse hari mu yindi zone ya kure cyane mu minago by'ukuri twabonye yuko bitokunda umuntu apfuye ngaha rero by'ukuri twaratoye hanyine muri zone kigwena benshi barahazi abakuru imitumba barahazi kuko habaye amadesane menshi cyane kugira icyo kibanza bakirondere nizere yuko bigiye kugenda neza iyo miryango yose hamwe uko ari ijana na mirongo irindwi n'ine igiye kuba muri ico kigwati cyo ku mutumba mayengo igiye kuronswa impapuro z'amazu bahawe ayo mazu muri iki gihe aracubakishijwe amahema abagira neza bakaba bemeye yuko buhoro buhoro ayo mahema azogenda arasubirizwa n'amatafari abo bashikirijwe amazu kuri uyu wa kabiri bari bamaze imyaka ibiri mu makambi y'imfatakibanza y'icashi no mu gitaza aho mu kwezi kwa mbere k'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu bari bacumbikiwe bakaba ari abacitse ku icumu ku magenekerezo ya mirongo ibiri n'icenda ukwezi kwa gatatu ibihumbi bibiri na cumi na gatanu hamwe no ku igenekerezo rya kabiri ukwezi kwa cumi na rimwe ibihumbi bibiri na cumi na gatanu nyene mu myuzurira y'amazi avanze n'ibibuye mahero vyasituye amazu majana atatu na mirongo ibiri hamwe n'inyubakwa z'amashure mirongo itatu na zitatu muri ico gihe abantu baharugwa ku gihumbi n'amajana atandatu ntibari bafise aho baba mu rumonge kwisi munezero ijwi rya amerika tuve mu burundi tuje muri kongo abarundi baba mu nkambi y'impunzi ya rusenda bategerezwa kwimugwa ahitwa murongwe ni mu ntara ya kivu y'amajepfo muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mugenzi wacu vedaste ngabo araduha inkuru kubera ubuzima bubi impunzi zo mu bihangari byo mu nkambi yo mu rusenda zimazemo igihe cy'umwaka wose abana n'abagore ndetse n'abagabo bari basohotse inkambi bikorera imizigo ndetse n'abandi bafata ibyapa bivuga yuko barambiwe n'ubuzima butari bwiza bamazemo igihe cy'umwaka wose kuri mikoro z'ijwi rya amerika izi mpunzi zari zasohotse inkambi yo mu rusenda zerekeza mu nkambi ishasha y'imurongwe n'amaguru inkambi iri mu birometero birenga mirongo itanu n'inkambi yo mu rusenda zagiye zitugaragariza zimwe mu mpamvu zakoze iyo myigaragambyo twebwe turafise ingorane n'ukuri abantu bo muri akeye turamaze umwaka n'igice hari abafunze imyaka ibiri bari muri akeye twebwe twavuye mu mataranzite dukubiseho amezi icenda umwaka batubwira yuko imarinda ari twebwe tuzotangira inkambi ariko abantu bataramara n'amezi atanu bose nibo batangiye kugera mu nkambi twebwe turiko turahangayikira ino turarusha ntitugira aho twituma ntitugira aho turyama turara nk'ahantu ho mu ngurube abagabo bobo reka mama abagore turafise ikibazo ariko nyuma y'iminota igera kuri mirongo ibiri izi mpunzi zisohotse inkambi yo mu rusenda komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi senere ifatikanyije n'igipolisi yagaruye izo mpunzi mu nkambi yo mu rusenda izikoresha inama aho umuyobozi ushinzwe impunzi mu karere ka fizi metre sami mukombozi yasobanuriye izi mpunzi yuko mu byumweru bibiri biri imbere bazazimurira mu nkambi ishasha y'imurongwe iri mu karere ka fizi nubwo biri uku izi mpunzi zivuga yuko zitizera gahunda zahawe na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi yo kuzimurira mu nkambi ishasha mu byumweru bibiri biri imbere kuko atari bwo bwa mbere bazisezeranya kwimuka ariko amaso agahera mu kirere mugabo rero nubwo baduhaye izo tariki cumi na zitanu twebwe ntitwigeze tugira icyizero na gito bivanye yuko batanguye gutanga itariki cumi na zitanu bongera baduheza izindi ndwi zibiri muri izo ndwi zibiri indwi imwe n'igice yari imajije kurangira urumva hari hasigaye ikindi gice kugira ngo za ndwi zibiri nazo bari batanze nyuma y'izo tariki cumi na zitanu zishike n'izo tariki cumi na zitanu rero baduhaye ubwo nta cyizero na gito dufise ayo makuru yose baduhaye turazi neza ko ari kuduhenda impamvu amahangare ariyo mbo aha naho turi mu mahangare turi muri akeyi yoroka bari bavuze rero uti hako murindirira aha ahubwo nimugende murindirire aho bazobasohorera nyene kugira ngo mube muragumye ngaho muri akeyi aho twoca tugira icizero izi mpunzi zigera kuri magana atanu zimaze umwaka wose mu bihangare zitangaza kandi yuko hari byinshi zihomba birimo n'uburezi bw'abana dore ko hari abana bamaze imyaka ibiri batiga kubera yuko umwaka umwe bawumaze mu nkambi z'agateganyo ndetse n'uyu mwaka bakaba bawumaze mu bihangare byo mu rusenda ari nabyo bituma abana benshi bahinduka inzererezi ikibazo cy'abana bacu nyine kirakomeye kubera ntibiga ntibamaye ibobo bagiye iyo ruguru ngo bagiye gusenya bakubitirayo bajya kuyitanganika bakabakubitirayo ngo bariko bari imboga z'abandi rero ibyo bigaca bitubabaza kandi twari tuzi yuko iterambere ry'abana ari ukwiga urumva rero twari dukwiye natwe kugira aho dushitse kugira ngo abana bacu bige natwe tugire imigambi dukoze ejo hirya y'ejo tumenye kazoza kacu n'ak'abana bacu inkambi ishasha y'umurongwe impunzi zo mu bihangare byo mu rusenda zifuza kujyamo ikaba irimo impunzi zirenga ibihumbi bitatu zagiye ziva mu nkambi z'agateganyo za mongemonge kavimvira ndetse na sange bedasi ngabo ku bw'ijwi rya amerika mu rusenda wo mu ntara ya kivu y'amajyepfo
tuve muri kongo tuje mu rwanda hari ikibazo cy'abafungwa igihe kirekire bataburanishwa leta itegekanya kubivugurura umushikiranganji ajejwe ubutungane johnston businge yabisobanuye mu nama nshingamateka umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika sunta koboyi yarabikurikiranye tumutega amatwi ubwo yari yitabye inteko ishinga amategeko umutwe wa sena ngo asobanure ku bibazo bigaragara mu butabera minisitiri w'ubutabera johnson businge yavuze ko hari amategeko arimo kuvugururwa azarushaho kunoza uburenganzira bwa muntu minisitiri yagarutse cyane ku ifatwa n'ifungwa ry'agateganyo ubushinjacyaha bwari bwemerewe gusaba ko umuntu yakomeza gufungwa by'agateganyo inshuro cumi n'ebyiri minisitiri businge avuga ko ibi bigiye gusubirwamo ni kwa kundi umuntu umucamanza amufunga iminsi mirongo itatu yitwa ifunga ry'agateganyo iyo minsi mirongo itatu irangiye agomba kugarurwa imbere y'umucamanza bakamurega icyaha cye mu mizi akakiburana cyangwa se hagafatwa ikindi cyemezo cyongera ya minsi ubu twashyizemo ko na ya minsi mirongo itatu iyo bakugaruye umushinjacyaha akaza gusaba ko kuvuga ati sindarangiza iperereza nakoraga nasabaga ko munyongerera iminsi ubu mu itegeko twashyizemo ko agomba kugaragaza icyo yakoze muri iyo minsi mirongo itatu ishize ku buryo umucamanza icyemezo afata gishingira ku kazi umushinjacyaha yakoze asanze ntako yakoze ubwo bivuze ko azajya avuga ati twaguhaye iminsi mirongo itatu ntacyo wayikozemo uyu muntu turamufunguye azajya akurikirana urubanza rwe ari hanze minisitiri yanagize icyo avuga ko ifatwa n'ifungwa ridakurikije amategeko rijya riboneka cyane cyane mu nzego z'ubugenzacyaha n'iz'ubushinjacyaha uyu muyobozi yavuze ko iki kibazo kigiye kurangizwa n'amavugururwa ateganywa kuri za sitasiyo za polisi izi nzego nazo zigiye kuzahabwa ubushobozi bw'ikoranabuhanga rizabafasha gucunga imifungire umubare w'abagororwa bafungiye mu magereza y'u rwanda nawo abasenateri bawugarutseho uyu ni senateri mushimiyimana polineri na senateri mukasine marie claire hagati ya bibiri na cumi na gatandatu na bibiri na cumi na karindwi muri za gereza z'igihugu hinjiyemo abantu barenga ibihumbi cumi na kimwe ni benshi cyane niyo ngavuga ntari kuko nta mbabazi tujya tugira iki kirabujijwe mu mategeko yacu ntabwo giteganywa bigenda bite kuriya gukomeza gutekereza ku mihanire rwose bikomeze binarebe no mu mateka yacu uko ubutabera bwakorwaga simamya ko gufunga abantu ari umwimerere w'abanyarwanda ariko n'ibindi byose byashoboraga gukoreshwa kugira ngo abantu bacibwe imanza ariko be guhinduka abanzi minisitiri busingi avuga ko hari ibyo leta yatangiye gukora mu rwego rwo guhangana n'iki kibazo muri penitentiary reform policy n'ubu barimo kugerageza gushyira mu bikorwa duhindure umuntu vuba bishoboka ku buryo dushobora ntitubuze uwinjira ariko dushobora gutuma uwinjiye asohoka vuba kandi asohoka yarahindutse twatekereje izindi nzira ntekereza ko zizatwunganira ariko sintekereza ko arizo zatwunganira ku buryo bugabanya cyane abantu b'abagororwa bari mu magereza turashaka ko uburyo bundi bwo gufunga umuntu atari muri gereza harimo na za mikandara elegitoronike monitoringi umwanya wo kugufungira muri gereza uwe ngufungishije ka kantu bakakwambika ku kuboko abasenateri banibajije urwego rwemerewe gushyiraho ibihano bavuga ko hari izindi nzego nyinshi za leta zitari iz'ubutabera zijya zumvikana zica abaturage amande ndetse bikaba byagera no ku gifungo ariko hari ikintu njya mbona kimwe kiba mu nzego z'ubuyobozi n'inzego z'ubuyobozi ariko usanga zifite nko muri mu nshingano zabo ikintu cya regulation ugasanga urwego hari nk'inzego zisa nkaho zishyiriraho ibyaha n'ibihano tuvuge nka rura akavuge nka polisi y'igihugu ugasanga bashyizeho ibwiriza ibwiriza ngo uzakora iki cyaha azahanwa gutyo ugasanga harimo no kumufunga no kumufungira muri kasho ntabwo ariko izo nzego zifite wenda iyo ni debe umuntu yazana mu gihe cyo kwiga kode penale izo nzego zifite ububasha bwo gushyiraho ibyaha n'ibihano bigenda bihinduka umwaka ku wundi bihabwa uburemere uko izo nzego zishakiye minisitiri w'ubutabera yavuze ko atarazi iki kibazo ariko ari umukoro ahawe kode penali harimo ibihano n'ibyaha ariko sintekereza ko hari urwego rutanga igihano cy'igifungo nta- ntabwo ntekereza ko ruhari eh, ndaza kureba neza nta- ntabwo nari mbizi ariko ibi bihano bire- birimo eh, amande ubwo ni ukureba amategeko ashyiraho amategeko atanga ububasha ku buryo urwego nka- nk'umujyi nka rura nka polisi bashobora gushyiraho amande ku kintu ndimo ndatekereza ko bigomba kuba bihera ku itegeko the mother law ya- i- i- ibitanga turaza kureba eh, du- dusanze eh, ari ikitemewe n'amategeko eh, uwe kon- u- twagikoraho vuba vuba cyane mu gitabo cy'amategeko ahana ibyaha mu rwanda kirimo kuvugururwa bivugwa ko kizabonekamo ibisubizo byinshi byasaga nk'ibibangamiye uru rwego rw'ubutabera asumpta kaboyi ijwi rya amerika i kigali tuve mu rwanda tujye mu burundi abatumye urugomero rwa kajeke rwari rugenewe kuvomera imirima mu kiyaya cy'imbo rutuzura mu ntara ya bubanza bagiye gukurikiranwa n'ubutungane bw'uburundi ivyo vyashikirijwe ivyo vyashikirijwe n'umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi ku mugoroba w'uyu wa kabiri mu ngoro y'inama nshingamateka ibindi kuri iyi nkuru mugenzi wacu evariste nzikobanyanka arabidushikiriza ikibazo cy'urugomero rwo ku ruzi kajeke rwari rwatanguye kubakwa muri bibiri n'icyenda kiranagishinga abakenguzamateka bakengurutse kubona kuri uyu wa kabiri umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi yarabitabye umukenguzamateka imakire ndabaneze yatowe mu ntara y'abubanza anarongoye umurwi w'amaho ujejwe ibibazo by'ubutunzi yabajije igituma urwo rugomero rutarashikirizwa abanyagihugu Les travaux de construction du barrage hydroagricole de Kajeke ont été entamés en umukenguzamateka imakire ndabaneza avuga ati ibikorwa byo kubaka urwo rugomero byatanguye muri bibiri n'icyenda rwategerezwa kuvomera amahegitari arenga ibihumbi mirongo ibiri na bibiri n'amajana umunani yo mu kiyaya c'imbo yo hagati mu makomini ya gihanga na bubanza ibikorwa byategerezwa kumara imyaka itatu none birababaje kubona muri bibiri na cumi n'umunani urwo rugomero rutaruzura kugira abo rwari rugenewe batangure kurukoresha position de la population bénéficiaire.
umushikiranganji deogide rurema ajejwe uburimyi n'ubworozi aratahura imyidogo y'abakenguzamateka yibukije abo bakenguzamateka imvo n'imvano yo kutuzura k'urwo rugomero twe nagize amahirwe narakoze mu biro by'icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu ndi umuyobozi mwishikira icegera cy'umuyobozi mwishikira ibi byaraba ndibuka neza raporo ya mbere twagiye ku rubuga tuza twerekana yuko hariho ibikorwa biriko birabomoka urugomero rutaranahera icyo gihe ntibaza ko byambereye ikibazo kuko raporo twatanze abantu baranyegeza bica bituma abakuru bishikira ku rubuga bagasanga koko ibintu eh, byarayangaye sinari nzi ko nzi umushikiranganji abakonseye baza kubidefanda muri dezemu visi perezidansi batubwiye bati aba bantu ntimubakurikirane kuko barifitiye amahera bazoca bagenda hanze nicyo cabaye hariho abantu rero baciye babitanga ati baragenda hanze jewe abashitse nahamagaye baba konseye ndababwira ati uko nabonye mwahanuye abandi je ndabona ntitwoshoboka niba murakura meza naciye ndabarunga igitega kuba baragenda kuruhukirayo abaserukira abanyagihugu bagakurikiranira hafi ibikorwa vya leta babajije umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi ikiriko kirakorwa Comptez-vous détruire complètement ce qui est actuellement en place et reconstruire mbega ibyubatswe muba muzobisambura kugira mutangure kubaka gushasha mbega nimwasubira gutangura kubaka nimwibaza ko amakosa yabaye ubwa mbere n'ubu azosubira pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs inyishu kuri icyo kibazo ni uko leta yamaze gutanga isoko ku bahinga mpuzamakungu bari kubakora ibindi vyigwa ivyo navyo vyotunganya ibindi bikorwa bishasha vyo kubaka urwo rugomero nk'uko wajejwe uburimyi n'ubworozi muri leta yabibwiye abakenguzamateka kuri uyu wa kabiri baravuze ko urugomero ruzosubirwamo hariho ubuhinga rero bwo kubisubiramo gusambura ariko mu gusambura eh, hari aho bazosanga kumbure ku nkengera bikomeye cyangwa ubwo buhinga jewe sinobumenya ariko icyo bikora rutegerezwa gusubirwamo bariko baratubwira yuko miliyaridi zigera cumi n'icenda urwo rugomero rwotangura rugakora nababwiye yuko turiko turarondera uburyo kandi ayo mahera nibaza icyo kigwa giheze ntazotunanira kumubiriza kuko ni ikibazo kandi n'igikorwa nkoramutima icyo dusaba gusa ni uko namwe mwota iruhande kugira ngo eh, muri bije iki kintu kibe prioritaire abakenguzamateka b'u Burundi basanga abatumye urwo rugomero rwatwaye amamiliyaridi icenda y'amarundi ari abo guhagarikwa bagashirwa imbere y'ubutungane umushikiranganji Deogide Rurema yemereye abakenguzamateka n'ubarongoye ko hagiye gufatwa ingingo avuga ko baba abakozi bo mu bushikiranganji arongoye baba bagize uruhara muri ivyo bintu co kimwe n'abari batsindiye isoko bagiye gushengezwa vuba Bujumbura Evariste Nzikubanya ijwi rya Amerika ubu naho ni wa mwanya mushikirizwa ikiganiro amerikana kibashikiriza ibyaranze leta zunze ubumwe za amerika muri kahise no muri bino bihe tugezemo mugenzi wacu thomas kamirindi agiye kugaruka ku kibazo cerekeye intwaro mu gihugu
mbanje kubaramutsa mwaramutse neza mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu umunyamakuru nicolas christophe wa new york times yanditse ko kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu n'umunani abaturage ba leta zunze ubumwe za amerika bishwe barashwe barutaga abanyamerika bose baguye mu ntambara zose leta zunze ubumwe za amerika yarwanye zikomatanije ejo bundi kuwa gatandatu w'icyumweru gishize abantu bagera hafi miliyoni imwe n'igice bari biganjemo cyane cyane abana b'abanyeshuri bakoze imyigaragambyo mu gihugu cyose basaba ko intwaro zimwe na zimwe zicibwa mu gihugu kandi ko n'imyaka y'amavuko abantu bemereweho kugura intwaro yiyongera ni ubwa mbere mu mateka abantu bangana gutya bakoze imyigaragambyo umunsi umwe bari bafite ibyapa byanditseho ko kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na rimwe abantu bishwe barashwe kugeza ubu barenga ibihumbi magana ane na mirongo cyenda muri leta zunze ubumwe za amerika izi ni ingero zimwe kuko ni nyinshi cyane zerekana ko ikibazo cy'intwaro kiremereye kuki se zidacibwa bituruka ku itegeko nshinga ryemerera buri muturage wese gutunga imbunda byanditswemo burundu mu gihumbi magana arindwi na mirongo cyenda na rimwe nk'uburenganzira bw'ibanze bwa rubanda itegeko nshinga rivuga kandi ko uburenganzira bwo gutunga imbunda budashobora guhonyorwa na gato muri iki gihe intwaro ziri muri rubanda zirenze ubwinshi bwabo ku baturage ijana hari intwaro zirenze ijana n'imwe kaminuza ya harvard yatangaje ubushakashatsi buvuga ko mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu imbunda zari mu maboko ya rubanda zari miliyoni magana abiri na mirongo itandatu n'eshanu bishyira leta zunze ubumwe za amerika ku mwanya wa mbere mu bihugu birimo intwaro nyinshi mu baturage iki kibazo cy'intwaro gihora gitera impaka z'urudaca mu baturage ubwabo mu bashakashatsi abarimu ba kaminuza abanyapolitiki no mu nkiko urukiko rw'ikirenga ubwarwo rwaciye imanza byibura umunani guhera mu gihumbi magana umunani na mirongo irindwi na gatanu kugera mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu buri gihe ruhora rushimangira ko gutunga imbunda ari uburenganzira ntavogerwa bwa buri muturage wa leta zunze ubumwe za amerika nyamara rero abazirwanya noneho bamaze kubona inkunga iremereye ya john paul stevens john paul stevens yabaye umwe mu bacamanza b'urukiko rw'ikirenga rwa leta zunze ubumwe za amerika kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na gatanu kugera mu bihumbi bibiri na cumi ubu afite imyaka mirongo cyenda n'irindwi y'amavuko yibereye mu kiruhuko cy'izabukuru kuri we imbunda by'umwihariko imbunda nini zikwiye kujya mu maboko y'umutwe w'abantu wemewe n'amategeko zikwiye kuva mu maboko ya buri muntu ku giti cye kandi yemeza ko ariko yamye abivuga akiri no mu kazi ke k'umucamanza avuga ko impamvu yatumye itegeko nshinga rihinduka mu gihumbi magana arindwi na mirongo icyenda na rimwe zitakiriho muri iki gihe tugezemo kandi byaba ari n'uburyo bwiza bwo kuzirikana ubuziraherezo abazira ubwicanyi bw'imbunda bose impaka rero ziracyari ndende naho bariya abana b'abanyeshuri bo bavuga ko aribwo bagitangira ko batazatezuka kugera igihe amategeko ahindutse inshuti zacu ikiganiro amerika ntagihumurije ndabashimye rwose murakarama mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirindi harakoze mugenzi wacu thomas kamirindi kuri icyo kiganiro amerikana yabashikirije aho ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye muri kino gitondo mwari muri kumwe na oriyani itanga ishaka ndabashimiye mwese mwaduteze amatwi mugire umunsi mwiza imana ibahezagire
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.